Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa kabiri tariki cumi n'umunani y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federike nkundikije canke tuzokura hanze ibinganuko kugira ngo tuze turwanye ibi vy'inzara vyoba bivuye gufungura nabi murumva yuko akamaro k'ibiharuro bijanye n'uburimyi n'ubworozi ari ntangere mu buzima bw'igihugu uyo ni nicola ndayishimiye umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutorokanya ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu istebu mu burundi avuga kuri rusansuma mu bijanye n'uburimyi hamwe n'ubworozi uburundi butekanya gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri iyi nkuru co kimwe ni inkuru yerekeye umugambi w'ishirahamwe oms ryo gufasha igihugu ca uganda kurwanya ikiza ca ibora hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rwa jean claude iyamuremye yagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko mu rwanda turazigarukako mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana muramutse neza aloise umwanya ni wawe muramutse frederike ariko reka tuyahere kuri iyi nkuru ivugwa ku burundi leta y'u burundi yarahagaritse iby'agateganyo ibikorwa by'ishyirahamwe ryigenga parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo iyo ngingo yatangajwe mu rwete umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati pascal barandagiye yateye ko umukono itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ijwi rya amerika ryabonye urwo rwete ejo kuwa mbere aho uwo mushikiranganji asigura ko ishyirahamwe parseme ryari ryarababariwe mu nyungu nyuma ryemera ko rigiye guhindura ingendo ariko ngo nta cigeze gikorwa nk'uko umushikiranganji barandagiye yabishikirije mu rwete ishyirahamwe parseme ryabandanije gutosekaza ishusho y'igihugu n'abategetsi mu ntumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano w'igihugu radiyo ijwi rya amerika yagerageje kubaza faustin ndikumana umukuru wa parseme uko yakiriye iyo ngingo ariko ntiyashimiye ko tumufata amajwi yatubwiye ko ataco ashikiriza atarabaza ibyo ari byo mu gihe iyo ngingo iboneka ko imaze indwi zibiri ifashwe ariko akaba yayibonye ku mbuga ngurukanabumenyi ejo ku munsi wa mbere ni inkuru ijwi rya amerika ribandanya kubakurikiranira mu biganiro bikurikira icegera c'umukuru wa komisiyo ijejwe amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yaratanze imihoyi jo ku munsi wa mbere mu gihe umutegetsi ari ku bihano yafatiwe na leta z'ubumwe za amerika inyuma yo kwagirizwa ko yadindije gutangaza ivyavuye mu matora yo mu mwaka uheze Ico cegera c'umukuru wa Seni ya Kongo Norbert Basenge, Basengezi yashikirije urwete rwo gutanga imihoho Perezida Tshisekedi hamwe n'umukuru w'iyo komisiyo nk'uko bishikirizwa n'umwe mu bategetsi ba Seni mu kwezi kwa gatatu ubushikiranganji bwa Amerika bw'ikigega bwafatiye ibihano basengezi hamwe n'abandi bategetsi babiri ba Seni bagirizwa kubangamira umwaka amatora muri RDC Amerika yagiriza basengezi ku gukingira ikibaba abategetsi babiri ba Seni bakoresheje amafaranga y'ugo rwego ku nyungu za politike n'inyungu zabo bwite bose uko ari batatu barahakana ivyo vyagirije Bombe zitatu zatewe mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno muri Nigeria zahitanye ubuzima bw'abantu mirongo itatu zikomeretsa abarenga mirongo ine nk'uko byashyikirijwe na leta ejo ku munsi wa mbere nta n'umwe yemanze ko ari we ari nyuma y'ibyo bitero byabereye mu mihana y'ikonduga aho abanyagihugu bari bakoraniye hamwe basangira utuyoga kandi bakurikiranira hafi kumbonesha kure umupira w'amaguru maguru ku munsi w'Imana abantu batatu bakekwa kugaba ico gitero nibo biturikije ko bombe bari bambariye ko haciye hikekwa ubwo nyene umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yarateye ivyatsi ico gitero yise urwanko rw'akazikira yongera asaba abajejwe umutekano kwama barikanuye no kugendereza mu bibanza byose babona ko bishobora gutegwa muri afurika kandi mohamed morsi yahoze ari perezida wa misiri kandi yabaye n'uwa mbere yarongoye igihugu biciye muri demokarasi mu nyuma yirukanwa ku butegetsi yaguye hafi hafi aca yaguye hasi murambabarira aca arasandaba aho yari muri sentare abategetsi bavuze ko uwo mugabo w'imyaka mirongo itandatu n'indwi yatembye ejo ku munsi wa mbere igihe yari ahejeje kwiregura muri sentare i Cairo ku byaha byo gusuma urusaku yagirizwa bavuze ko Morsi yavuze iminota itanu gusa muri urwo rubanza haciye umwanya muto acarwa hasi televiziyo y'igihugu yashikirije ko morsi yaciye atwarwa kwa muganga ariko ntacyo bashoboye gukiza morsi yirukanywe ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu n'igisirikare cya misiri inyuma y'imyiyerekano yitabwe n'isinzi ry'abanyagihugu biyamiriza ubutegetsi bwiwe Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Leta z'Ubumwe za Amerika bwarasohoye amasanamu mashasha buvuga ko ari cabona ko igihugu ca Iran cateye ubwato bubiri bwa petrole mu kigobe ca Oman mu ndwi iheze. Ayo masanamu yerekana yerekana ico yerekana ico Amerika avuga ivuga ko ari abarwanyi b'umuhari garde revolutionnaire iranien bakuye igisasu ca mine kitaturitse ku bwato bwa petroli bw'ikompanyi kokuka y'ubuyapani iyindi sanamu yerekana aho iyo mine yashizwe gushika ubu irani ntaco iravuga kuri ayo masanamu mashasha ariko yarahakanye ko ataruhara yagize mu bitero kuri ubwo bwato mu kuvuga ko ibyo byagirije ataho bishingiye kandi ari bibi cyane
urakoze yaroyize ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini uburundi buratekanya rusansuma mu bijanye n'uburimyi hamwe n'ubworozi mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutorokanya ibiharuro vy'ubuzima bw'igihugu istebu nicola ndayishimiye yabivugiye mu nama yahuje abahinga bo mu bihugu vya afurika bivuga igifaransa iyi nkuru ijwi ry'amerika ryashoboye kuronka ribifashijwemo n'abanywanyi baryo mu burundi tugiye kwishikirizwa na desire hatungimana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro vy'ubuzima bw'igihugu istebu kibona ko ibiharuro mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi ari ngombwa kugira ico gisata gishobore gutera imbere umuyobozi mukuru waco nikora ndayishimiye avuga ko nubwo ico gikorwa ari ngirakamaro kizoba gikozwe ijya mbere mu gihugu c'uburundi nikora ndayishimiye abona ko ivyo biharuro bizofasha cane abifuza gushinga imitahe mu gisata c'uburimyi twategerezwa kuronka ivyo biharuro kugira ngo abantu bose bafate ingingo umuntu wese ashaka kuza gufasha mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi aronka ibiharuro akorerako hanyuma murazi yuko dukunda kenshi kuvuga ngo twebwe Burundi turima kugira gusa dushobore kubaho tuteza rero kuronka ivyo biharuro bitwereke yuko mu Burundi dushobora kurima tukaronka ivyo dufungura n'ivyo dushobora kudandaza n'ivyo turungika hanze y'igihugu urumva rero ivyo biharuro bitabonetse umuntu agenda arabona ati aha umwimbu wabaye mwinshi aha wabaye mukeyi ubu turashobora kuzodandaza no ku masoko mpuzamakungu ibinganuku canke tuzokura hanze ibinganuku kugira ngo tuze turwanye ibi vy'inzara vyoba bivuye gufungura nabi urumva yuko akamaro k'ibiharuro bijanye n'uburimyi n'ubworozi ari ntangere mu buzima bw'igihugu nubwo havugwa gukorwa ibiharuro abarimyi babona ko vyonyene bidahagije ingorane zibaraje ishinga uyu ni umwe muri bo avuga nyabuna ko bakwiye kubanza kwegerezwa abafundi b'indimo kugira babafashe gukemura zimwe zimwe umugambi twakwifuza uburyo nk'abantu b'abagoronome boza baraza badushyiraho rwose baturonderera imiti ibyerekeye imyumbati hariho indwara twita muzayiki yaheze ibitoki byaheze ibijumbu utagira amase nturonka ikijumu na kimwe ku bijyanye n'intumbero yo kugwiza umwimbu ifatiye ku gukora ibiharuro umushingamateka nkuru nziza chantal icegera cya kabiri cy'urongoye inama nshingamateka agaruka nawe ku bibazo bisanzwe biri mu kubika umwimbu mu mafaranga yoronswa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ku bijyanye n'uko kwisura mu migambi hanyuma kandi byimbuwe bigahingurwa kandi bikabikwa neza kuko turabya aho tugeze ubu ni igihe cy'imbura kandi turahimiriza bene igihugu kurima no muci hazobana yabimburwa bivuga ko rero umwimbu twokwimbura wodusahiriza cyane ugasahiriza ari mwashaka n'amakungu mu gihe woba ubitswe neza ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu istebu cerekana ko abanyagihugu babeshejweho n'uburimyi baharugwa ku bice birenga mirongo icenda na bitatu kw'ijana nayo isi ndimwa ikangana n'ibice mirongo itanu kw'ijana ibi navyo bikaba bitarimwa nk'uko bikwiye iyi ikaba iri mu ntambamyi nyamukuru yo kutongerekana k'umwimbu mu gihugu ariko kandi umuyobozi w'ikigo istebu abona ko ahanini harimwo ibura ry'ibiharuro muri iki gisata cy'uburimyi ari nacyo gituma itegurwa rya rusasuma rwabyo rizokorerwa hamwe n'iry'abantu bose
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe ihamagara y'abantu oms hamwe n'ikiza ca ebola dr tedros adhanom yaratangaje ko ibiro arongoye vyiteguriye gufasha igihugu c'ubuganda mu buryo bwose bushobotse mu kurwanya ikiza ca ebola ni inkuru ya ignatius bahizi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda dr tedros adhanom ghebreyesus yaciye muri uganda ava mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya congo hamaze hafi umwaka wose hadutsemo icyorezo cya ebola kandi akaba akimaze guhita guhitana abasaga igihumbi muri icyo gihugu naho akaba yari yarahagendeye mu rwego rwo gusuzuma uko ibikorwa byo guhashya icyo cyorezo bihagaraye uganda yatangaje ko icyo cyorezo cya ebola cyageze mu gihugu mu ntangiriro z'icyumweru gishize ubwo umuryango w'abantu barindwi bari bavuye muri congo bamwe muri bo bahise bagaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwa ebola bakigera mu ntara ya kasese ihanye urubibi na congo batatu muri abo baje kwitaba imana barimo abana babiri umwe w'imyaka eshatu n'undi w'imyaka itanu hamwe na nyirakuru ni uko abandi nabo bo muri uwo muryango bari bagaragaje ibyo bimenyetso baza kwakirwa n'abashinzwe iby'amagara y'abantu muri congo kuko basubizayo ngo baje kurwarira iwabo mu rugo nubwo kuri ubu ari nta muntu n'umwe wari wongera kwemezwa ko yanduye ebola muri iki gihugu kuba indwara yaragezemo ikanahitana bamwe minisitiri ushinzwe iby'amagara y'abantu ruth aceng avuga ko ariho bagomba gukaza umurego wo kwirinda ati muzi neza ko icyorezo cya ebola kikirimo kwica imbaga mu gihugu cy'igituranyi cya congo kugeza n'ubu hari abantu basaga ibihumbi bibiri bemezwa ko banduye ubwo burwayi bivuze ko kongera kwambuka hano mu gihugu cyacu byoroshe cyane ubwo rero akaba tudashobora gusinzira tugiye gukomeza n'imigambi yose yo kwirinda irimo gukingira abantu umukuru w'umuryango ushinzwe iby'ubuzima ku isi dr tedros we yavuze ko mu gihe icyo cyorezo kitararandurwa burundu mu gihugu cy'igituranyi cya repubulika iharanira demokarasi ya congo uganda ntishobora gusinzira yibwira ko icyo cyorezo cyarangiye bityo amenyesha ko bagiye gukomeza gushakisha imfashanyo hirya no hino gufasha mu bikorwa byo kurinda icyo cyorezo muri iki gihugu ndetse no mu karere kose cyane cyane mu turere duhanye imipaka na repubulika ya congo birimo gukingira abaturiye iyo mipaka dr tedros yongeyeho ko nubwo bigaragara nk'aho icyo cyorezo cya ebola gitangiye kugabanuka mu turere twa butembo na katwa muri congo haracyari kare kugira ngo babe bavuga ko bakoze akazi kanejeje muri utwo turere kubera yuko ebola muri congo ije ihindura isura buri kanya atanga urugero rw'akarere ka mabarako aho muri congo nyine aho ebola yatangiriye igasa nk'igabanutse none ubu ngicyo cyorezo akaba acongeye gushinga imizi miremire aho hantu kuri ubu minisiteri ishinzwe amagara y'abantu muri uganda ivuga ko ari nta muntu n'umwe mu gihugu wemezwa ko yanduye ebola kubera yuko abantu babiri bari bakumiriwe ku mupaka wa bwera muri kasese ibipimo bimaze kwemeza ko umwe atanduye ebola kandi biri buze kuva mu bipimo by'undi ukekwaho nawe akaba bitaramenyekana ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umucamanza mu rugero rwihariye rwa sentare nkuru mu rwanda iburanisha ibyaha byo mu rwego mpuzamakungu yaratangwe kumviriza amasura avugira jean claude yamuremye ku byaha bya jenoside ni inkuru ya eric bagira ubusa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda madame beatrice nyirahabimana w'imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko niyo wabimburiye abandi batangabuhamya mu gushinjura bwana jean claude yamuremye uregwa ibyaha bya jenoside umutangabuhamya avuga ko atuye mu murenge wa jari mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ariko ko mu gihe cya jenoside yari atuye iniboye mu karere ka kicukiro ku byaha bwani yamuremye bakunze kwita nzinga akurikiranyweho n'ubushinjacyaha ndetse n'aho byabereye nta na hamwe yigeze abimushinja nyirahabimana wari wicaye imbere y'umucamanza yabwira urukiko ko azi neza nzinga kandi ko kuva akiri umwana kugeza jenoside ibaye nta kibamuziho uyu mutangabuhamya avuga ko yari afite akabaraho muri uniboye kakundaga guteraniramo abatutsi interahamwe zigakunda kubagabaho ibitero yabwiye umucamanza ko imbere yiwe hari bariyeri yarindwagaho n'abasirikare bo ku butegetsi bwa perezida juvenali habyarimana hacururizwaga ibintu bitandukanye yavuze ko icyo gihe ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bwahatangiye imbunda inshuro ebyiri kubera ibyo bikorwa byose n'ibindi umutangabuhamya avuga ko iwe hari hariswe kuri etamajoro yavuze ko hafi y'ahari ikigo nderabuzima cya kicukiro hari icyobo yemeza ko cyari kirekire kandi cyaracukuwe kera kuko ngo ashakira niboye mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na gatanu yarakihasanze icyo cyobo avuga ko cyari muri metero hagati y'ijana n'ijana na mirongo itanu uvuye iwe yemeza ko cyajugunywemo abatutsi avuga ko yari yarahungiye ku muturanyi akajya arebera mu madirishya interahamwe zijugunyamo abatutsi abazima n'abapfuye ariko ko mu gihe gito yabirebye atigeze abonamo iyamuremye gusa avuga ko aho yari yarahungiye kwa karinija batigeze amenya umubare wabo abo yise igihiriri cy'abantu bajyaga kwica abatutsi uyu mutangabuhamya yasubije ibibazo by'ubushinjacyaha aho yabajijwe impamvu yahisemo guhunga akajya kwa karinijabo mu baturanyi yavuze ko nubwo atari mu bwoko bw'abahigwaga we interahamwe zamuhigaga bishingiye ku gihagararo ndetse n'isura ye uyavuga ko yabaye no mu ikusanyamakuru ry'inkiko gacaca mu gihe umugabo we ngo yari mu buroko ashinjwa ibyaha bya jenoside kuko iwe hitwaga kuri etamajoro yabwiye umucamanza ko mu gihe cy'ikusanyamakuru yafatwaga nka nkingi ya mwamba y'amakuru yabereye mu muri ako gace yasobanuye ko mu gihe cy'ikusanyamakuru iyamuremye yavuzwe ahantu hamwe gusa nabwo ngo n'umuntu umwe uwo nawe ngo yavuze ko yamubonye hari umuryango atwaye mu modoka amureto kicukiro bitazwi aho bukuye umutangabuhamya yabwiye urukiko ko bajya gusoza ikusanyamakuru muri niboye uwitwaye nyase bene imana wari nyomba kumi wabo yarigeshije ikaye yari ikubiyemo amakuru yose yo mu ikusanyamakuru bari bamaze kugeraho ku byabaye muri jenoside yavuze ko ubutegetsi bwa kicukiro bwategetse ko uyu bikekwa ko yarigishije amakuru asimburwa n'uyu nyirahabimana ushinjura iyamuremye babona gutangira bundi bushya irindi kusanyamakuru aravuga ko mu ikusanyamakuru rya kabiri nta n'umwe wigeze avuga ku ruhare rwa iyamuremye muri jenoside haba kuri reto kicukiro ndetse no ku kigo nderabuzima urukiko rwamubajije niba uwo wari nyumba kumi yararigishije ikaye y'ikusanyamakuru ku bushake yasubije ko ari ubutegetsi bwabibabwiye gutyo mbere yo kumusimbuza kandi ko nta bindi bisobanuro bwabahaye uretse gusaba gutangira ikusanyamakuru bundi bushya urukiko rushingiye ku kuba se w'uregwa yari konseye wa segiteri mbere no mu gihe cya jenoside rwabajije umutangabuhamya uko imyitwarire ye yari imeze hagati ye n'abandi bana b'abategetsi umutangabuhamya yavuze ko yabonaga iyamuremye yitwara neza ari kumwe n'urungano biganaga yavuze ko jenoside yabaye iyamuremye yiga mu mashuri yisumbuye kandi ko ibyo gutwara imodoka kuri iyamuremye ntabyo yari azi yabimenyeye mu ikusanyamakuru rya gacaca nyirahabimana yavuze ko mu gihe cya jenoside habaye icyiswe umuganda wo gutema ibihuru ku kicukiro ariko hagamijwe kuvumbura abatutsi babaga bihishe kugira ngo bicwe yavuze ko haba mu babaga bagiye muri ibyo bikorwa byo gutema ibihuru ndetse nawe ubwe ntawigeze abonamo iyamuremye bene imana wari nyumba kuba umutangabuhamya avuga ko yarigishije ikayi y'ikusanyamakuru rya mbere arashinja iyamuremye kuba mu bitero byishe abatutsi ku kigo nderabuzima urukiko rwabibajijeho umutangabuhamya maze asubiza ko bene imana ya jenoside yabaye atari ku kicukiro ngo yahageze nta n'amezi anashize ngo jenoside irangiye kuri bimwe mu bibazo ubushinjacyaha bwahataga umutangabuhamya ushinjura bwane yamuremye yasabye urukiko kubihagarika urukiko ruravuga ko ibyabajijwe nyirahabimana bijyanye n'ibyo yavuzeho maze rukibutsa ko ibyo umutangabuhamya avuga byose bifite aho bihuriye n'amakuru akenewe agomba kubibazwaho uyu mutangabuhamya yavuze ko ubwicanyi bubera muri leta kicukiro mu kwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane atarahari ariko yemeza ko abasirikare bo kwa perezida habyarimana babashoreye babahungishiriza muri leta ubwicanyi bwararangiye kuko ngo aho yari atuye hari hagiye kubera urugamba hagati y'ingabo za rpn za fari undi mutangabuhamya tutabashije kumenya mu bashinjuri yamuremye arindiwe umutekano ikimenyerewe muri izi manza za jenoside umutangabuhamya yagenewe aho avugira ashobora kumenywa n'urukiko ndetse n'ababuranyi ariko mbere yo kurindirwa umutekano byategekwaga n'umucamanza ko asobanura impamvu asaba umuhezo mu iburanisha rya none umucamanza yategetse gusohoka abari mu cyumba cy'urukiko batarebwa n'urubanza avuga ko ibyo bagiye gukora bibera mu muhezo ntiyasobanura impamvu nyamukuru bwana jean claude yamuremye uzwi nka nzinga w'imyaka mirongo ine n'ine y'amavuko jenoside yabaye afite imyaka cumi n'icyenda yatawe muri yombi muri bibiri na cumi na gatatu mu buhorandi aho yakoraga akazi ko gutwara abakozi ba za ambasade ya isiraheli na finland yoherejwe kuburanira mu rwanda mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu icyaha cya jenoside aburana n'ubushinjacyaha bumukekaho ko yagikoreye mu mujyi wa kigali ku kicukiro mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu byo aregwa harimo ko ngo yatwaraga abatutsi mu modoka bajyana muri eto kicukiro bakicwa arabihakana iburanisha ritari zasubukurwa ku itariki ya makumyabiri na zirindwi z'uku kwezi eha bagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
abasigajwe inyuma n'amateka mu karere ka rusizi mu burengero bw'u rwanda baratera akamo inzego z'ubutegetsi ngo zibakure mu bukene bukabije barimwo ni inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi ry'amerika temistokle mutijima abo basigajwe inyuma n'amateka bubakiwe ndetse batuzwa mu murenge wa kamemba aho muri rusizi nubwo baba badahari bose kuko hari ababa bagiye gushakisha imibereho ukigera aho batuye usanganirwa n'ubwinshi bw'abantu ubona ko budahuye n'inzu zihari turabona hano hari inzu imiryango umwe ibiri itatu ine itanu itandatu hano haba imiryango ingahe habamo imiryango cumi n'itatu cumi n'itatu mu miryango mbona itandatu mubamo mute mbo harimo inzu imwe igiye irimo imiryango ibiri ibiri ku mpamvu z'uko nta masambu dufite uwo musore yakuze agashaka umugore abana na se na nyina muri ya nzu agakomeza abyarira mu nzu kwa nyina na se nuko bimeze ahangaha inzu aba basigajwe inyuma n'amateka batuyemo bari bazubakiwe n'umwe mu baterankunga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ku bufatanye n'inzego z'ubutegetsi zatanze ibibanza zubakishije imbaho inyuma hejuru zisakaje amabati kuzirebera inyuma ubwabyo ubona ko zenda guhirima utu turere kutubona gutya nibyo baba batubikije bakaduhera nuko twibereye ninjiye muri imwe muri zo abayituyemo baranyereka uko bayibanamo umukecuru aryama ni ahangaha ahangaha ndyama ibi kimwe bwo nka ari ntoze ndi gutwika zivanzaje hari hajemo intozi ni udutozi twari twajyemo yaragize ngo adutwike nanjye dore aho njyama rero ni hano nanjye niho njyama n'umudamu wawe urabona yuko hariya harabomaguritse njyama ndebana n'umukecuru nta bushobozi kabisa ni ukugira mukanshakira aho mba n'umugore kubana n'umukecuru ntabwo ari byiza nahuye n'abo bana kubaba basigajwe inyuma n'amateka ntaho guhinga cyangwa se ngo bagire ikindi bakora cyabunganira mu mibereho bavuga ko ariyo ntandaro y'ubukene bukabije barimo abenshi muri aba bakavuga ko batunzwe no gusabiriza utagize icyo aronka we n'abe bakarariraho nuko nyine twirirwa gutyo ijoro ryagira bakaryama utabonye icyo kurya nta nuko muzima mbayeho nyine ni uko kugenda mbasaba mwebwe abaturage ngewe ikimbeshejeho ari ugusabirira gusa nta kindi mibereho ndiho aha rero bakagira icyo basaba ubutegetsi mbere na mbere ni uko hano buri wese yabona imiturire kuba yaba ari mu nzu atagerekeranye n'abuzukuru n'abakazana icyo cyo cyaba ari icyo cya mbere cyadufasha mbona n'ikindi mu miryango cumi n'itatu iri hano ntawe usumbya undi ariko bafashe imiryango itatu gusa abariya muri mu cyiciro cya mbere abandi bajya mu cyiciro cya kabiri kandi ntekereza ko twese ntawe urengeje undi ubushobozi bibaye byiza rero babashyira nabo mu cyiciro cya mbere kuko twumva ko abari mu cyiciro cya mbere akenshi bafashwa wenda dushobora gufashwa tukabona ubwo bufasha natwe tukagera ku iterambere nk'iry'abandi ku birebana n'imiturire y'aba basigaje inyuma n'amateka n'ubwo aho bubakiwe ari muri metero zitarenga magana atandatu uvuye ku biro by'umurenge inzego z'ubutegetsi zivuga ko zitoroherwa no kumenya uko imiryango mishya igenda ivuka kuko abo bashakana mu buryo bunyuranyije n'amategeko bubakirwa bari iyo miryango itandatu ahubwo igenda yiyongera ababyariramo abashakiramo rimwe na rimwe iyo byanabaye mu buryo bunyuranyije n'amategeko ugasanga ntabwo bihise bigaragara ahubwo bikagaragara ari uko ubona ko umuryango watubutse ko kutagikurirwa muri ya nzu aho rero niho nk'ubuyobozi twavuga ko tugiye gukurikirana turebe icyo bafashwa bakaba babasha gutandukanywa uwo ni madame kankindi leonsi umuyobozi w'akarere ka rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu abajijwe niba mu bijyanye n'imibereho aba baturage batahabwa ubufasha bwihariye hakurikijwe imimerere barimo uyu muyobozi yadusubije muri aya magambo bariya ni nk'abandi banyarwanda dufite porogaramu ya humani sekiriti ibibazo byabo rero bikemurwa muri iyo porogaramu cya mbere hari izo za viyupi abashoboye gukora bashakirwamo akazi abadashoboye gukora nabwo wenda ku mpamvu z'uko ntacyo bafite bakora bararwaye se barashaje se abo ngabo n'ubundi bafashwa nk'abandi banyarwanda kugira ngo babone imibereho mu karere ka rusizi hose habarurwa imiryango yaba basigajwe inyuma n'amateka irenga magana cyenda ariko yose isangiye iki kibazo cy'imibereho mibi iterwa n'ubukene bukabije icyo kibazo kandi atari no muri rusizi honyine kimaze imyaka itari mike kivugwa mu rwanda ndetse komisiyo idasanzwe ya sena yashyiriweho kukigaho iheruka gushyira ahagaragara raporo yayo mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani mu byiyo yatanze nk'inama kuri guverinoma harimo no kuba bo bashyirirwaho gahunda zihariye zigamije kubazamura nk'uko byagiye bikorwa ku bindi byiciro by'abanyarwanda byagaragaraga ko byasigaye inyuma kandi bikaba byaratanze umusaruro temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.